Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi short wave mu Burundi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri mu Rwanda turi kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu burundi umuharimapu burundi buhire urasaba abakandida bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya korona dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingire abarundi kugira hafatwe bake Eh, ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ry'amanama me- yahuza abantu benshi amanama y'imigambwe eka ingingo zose zotuma ah, abarundi eh, hafatwa bake uwo ni libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari mapu burundi pape diyufu wigeze kuyobora ikipe y'umupira w'amaguru yo mu gihugu cy'ubufaransa olympique de marseille yabaye umunyasenegali wa mbere wahitanywe na virusi ya korona perezida wa kenya uhuru kenyatta yasabye imbabazi kubera urugomo rwa polisi ku baturage aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure amakuru yacu tuyahereye kubavugwa hirya no hino ku isi perezida wa kenya uhuru kenyatta yasabye imbabazi kubera urugomo rwa polisi ku baturage inkuru mugezwaho na thomas kamirindi ku wa gatanu mu cyumweru gishize guverinoma ya kenya yashyizeho amategeko y'umukwabu nijoro mu rwego rwo kurwanya virusi ya korona polisi yashyizemo ingufu cyane kugira ngo abaturage babyubahirize yakoresheje ibyuka biryana mu maso n'inkoni ndetse hari abaturage bemeza ko yakoresheje n'amasasu ni gutyo umuhungu w'ingimbi ufite imyaka cumi n'itatu y'amavuko yapfuye ejo bundi ku wa mbere arashwe mu murwa mukuru nairobi yari yihagarariye ku ibaraza iwabo mu gihe polisi yari irimo ishushubikanya abaturage mu muhanda imbere yaho kugira ngo binjire mu ngo zabo usibye i nairobi polisi yahanganye kandi n'abaturage no mu mijyi ya kisumu na mombasa mu ijambo yavugiye mu ngoro akoreramo state house perezida kenyatta aragira ati nsabye imbabazi abanyakenya bose kubera polisi ikoresha ingufu nyinshi bikabije avuga ijambo rye kandi yerekanye abantu babiri b'urubyiruko bakize virusi ya korona maze ati twese nidufatanya tuzayitsinda minisiteri y'ubuzima ya kenya itangaza ko abamaze kwandura virusi ya korona barenga mirongo inani mu gihugu cyose cya kenya igihugu cya etiyopiya cyasubitse amatora yari ateganijwe mu kwezi kwa munani kubera icyorezo cya virusi ya korona inkuru mugezwaho na frederic nkundikije amatora yatsibijwe mu gihugu cya etiyopiya n'amatora abashingamateka yaratekanijwe mu kwezi k'umunani umurwi ujejwe gutunganya amatora ejo ku munsi wa kabiri niho watangaza iyo ngingo yaciye yemerwa n'imigambwe imwe imwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi ayo matora ni amatora abenshi bavuga ko yari kwerekana ukuntu ubutegetsi bw'umushikiranganji wa mbere abiy ahmed yaraguye ibitari bike bwifashe muri icyo gihugu cyahoze gitwarwa n'abategetsi b'igitugu umurwi ujejwe gutunganya amatora wavuze ko wafashe ingingo yo kunguruza amatora kubera ikiza cya korona wongera uvuga ko uzotangaza igenekerezo rishasha ry'amatora igihe icyo kiza kizoba kimaze guturura senegali yatangaje umuntu wayo wa mbere wazize virusi ya korona fidel niyongabo akomeza iyi nkuru Pape Diouf yahoze ari umuyobozi mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo mu gihugu cy'u Bufaransa Olympique de Marseille yitabye Imana ku munsi wa kabiri mu gihugu ciwe c'amavuko ca Senegal niwe munyasenegal wa mbere ahitanywe n'ikiza c'umugera wa corona nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Senegal Pape Diouf yari afise imyaka mirongo itandatu n'umunani muri iki gihe yayoboye umugwi Olympique de Marseille kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda yariko yivuza mu bitaro vyo ku mugwa mukuru wa Senegal Dakar kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye perezida w'igihugu ca Senegal Macky Sall yatangaje mu butumwa ku rubuga Twitter ko yakwirikiraniye hafi amagara ya Pape Diouf inyuma y'uko ajanywe mu bitaro yamuteye iteka nk'umuntu afise igihagararo kinini cyane ku bijanye n'inkino umugwi olympique de marseille yigeze kuyobora wamenyesheje ko azoguma ari mu mishaha y'abanyagihugu bo mu gisagara ca marseille hamwe n'abakunzi b'uwo mugwi pape diouf yaragiye mu bihe vya vuba mu bihugu bitari bike vyo muri afurika yo mu burengero tukivuga kuri virusi ya korona uburusiya bwohereje imfashanyo bwobiyohereza leta zunze ubumwe za amerika inkuru mugezwaho nanone na tomasi kamirindi televiziyo rosiya makumyabiri na kane yo mu burusiya yatangaje ko indege ya gisirikare y'uburusiya yahagurutse uyu munsi hafi ya moscou yerekeza muri leta zunze ubumwe za amerika ijyanye ibikoresho by'ubuvuzi n'utuntu two gupfuka umunwa n'amazuru nk'uko ikigo ntaramakuru reuters cyo mu bwongereza kibisobanura perezida vladimir putin w'uburusiya na mugenzi we donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika bavuganye iby'iyi nkunga mu kiganiro bagiranye kuri telefoni ejo bundi kuwa mbere dimitri peskov umuvugizi wa kremlin perezidanse y'uburusiya yasobanuriye itangazamakuru ko perezida putin yatanze iyi mfashanyo kuko yizeye ko amerika nayo izagoboka uburusiya igihe kigeze n'ibiba ngombwa umwe mu bakozi ba maison blanche perezidanse y'amerika waganiriye na radiyo ya hano muri leta zunze ubumwe za amerika yitwa npr we yavuze ko ikigo cy'igihugu cya amerika kigenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa fda mu magambo ahinnye y'icyongereza kizabanza gusuzuma ibyo uburusiya bwohereje mbere y'uko bitangira gukoreshwa na rero muri amerika mu minsi ishize uburusiya bwari bwoherereje n'ubutaliyani imfashanyo z'ubuvuzi perezida wa algeria yahumurije rubanda ko leta izahashya icyorezo cya virusi ya korona anasaba ko bakwitwara neza inkuru mugezwaho na frederic nkundikije perezida abdel majid tebon yateye ako kamo abanyagihugu ejo ku munsi wa kabiri abasaba kwigenza neza kugira ngo bafashe mu gikorwa cyo kurwanya ikiza cya korona muri iki gihe uyu mugera ubandanya kwiyongera kandi n'igitiri cyabo uhitana kiriko kiriyongera mu ijambo yashikirije kuri televiziyo igihugu tebon yavuze ko leta gushika ubu ishoboye gutuza ikiza cya korona ngo naho muri iki gihe amafaranga yahora ava mu munyimbo w'ibitaro yagabanutse yateye akamu kandi abanyagihugu kabasaba gukurikiza ingingo leta yafashe hamwe n'impanuro z'abaganga mu ntumbero yo kugabanya ubwandure bw'icyo kiza abanyajeriya batari bake ntibubahiriza ingingo zashikirijwe na leta mu mugambi wo kugabanya ikiza cya korona zirimwo mukwabu wo mw'ijoro mu ntara cumi z'igihugu hamwe n'ingingo zitegeka abanyagihugu kuguma mu ngo zabo mu micungaro yo mu manuko bw'umurwa mukuru alge mu ndwi iza bitekanije ko leta yugara amashure kaminuza hamwe n'imisigiti abaganga muri uganda bavuga ko ingamba zo kurwanya ikiza cya virusi ya korona mu gihugu zishobora kuzatuma abantu batari bake bapfa inkuru mugezwaho na mugenzi wanjye fidel niyongabo perezida wa uganda yoweri museveni yategetse ko abanyagihugu baguma mu ngo zabo ku munsi wa mbere w'indwi ivyo mu ntumbero yo kugabanya ikwiragira ry'ikiza c'umugera wa korona mu gihugu gushika ubu abantu bamaze kwandura umugera wa korona muri uganda ni mirongo ine na bane n'ibiburiburi perezida museveni yaziririje imodoka mu mabarabara mu kiringo cy'iminsi cumi n'ine yatangaje ko leta izofasha mu gutwara abantu bakeneye kuvurwa byihutirwa mu bitaro yamara rusesa baniya za leta zijeje gutwara abantu mu bitaro ntizikora neza ekwaro obuku yahoze ayoboye ishyirahamwe ry'abaganga mu gihugu cya uganda yavuze ko kuziririza imodoka z'abantu basanzwe mu mabarabara rizokunyura urugero rw'abapasoni bapfa bariko baribaruka bamwe mu banebagura leta n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bagiriza leta ya uganda ko iriko ikoresha inguvu z'umurengera mu kubahiriza ingingo zafashwe zo kurwanya ikiza c'umugera wa korona bavuga ko abantu benshi bazopfa badahitanywe n'umugera wa korona ko ahubwo bazohitanwa n'impfu abantu bashoboye kwirinda barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere twibutse ko hari radiyo ijwi ry'amerika ebyiri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwadusanga no kuri facebook na youtube no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo com umuharima mu burundi buhire urasaba abakandida bazahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya korona mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye n'umuvugizi w'umuhari mapu burundi buhire libera ntibashira kandi ari buruseli mu gihugu cy'ububirigi aravuga icyatumye batera akamo bandikira abo bakandida mu matora ari imbere turateye akamo mu abarundi bose harimo na leta ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu kugira abafata imigambi n'imigabo bakingire abarundi uwo mugera utarashika ikindi ni uko mu minsi iheze twari dufise inkuru y'uko umugera washitse ariko leta y'uburundi ikaguma ibihakana n'ikimenyamenya ni uko bajya babiri barwaye uwo mugera baje bavuye mu bihugu mu bihugu byo hanze kuvuga yuko leta y'uburundi itafashe ingingo zo kubashyira ahantu ngo babapime babakurikirane mu ncamake rero twandikiye abakandida kuko twavuga yuko ari bo uno munsi twokwita ko baserukira abandi kugira bafashe gushikana kure ubwo butumwa twabarungi hanyuma ku bijyanye n'icyo kiza nk'uko mubivuze abantu babiri baza bemejwe bafise uwo mugera wa korona mu burundi n'igihe musaba muri rusange abategetsi ba leta y'uburundi muri ibyo bunebagura n'igihe mubona bokosora n'inyifato muvuga mukwifuza ko bogira ku byerekeye icyo kiza dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingire abarundi kugira hafatwe bake uburundi bavuga ko ari ile bwofatira ku bimaze kuba mu bindi bihugu na cyane cyane turabye aho uwo mugera basa n'uko bawutsinze ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ajyamanama yahuza abantu benshi aba amanama y'imigambwe cyane cyane kubera muri aza ko twimirije amatora muri ukwezi kwa gatanu biba iby'imisa biba abanyeshuri bari ku mashuri reka ingingo zose zotuma abarundi hafatwa bake kuko murazi ko umugira wandukira cyane turabitomora neza muri muri uwo rwandiko twanditse muri make uburyo ibihugu byo muri afurika bifise ni buke no muri ibihugu biteye imbere turabona ngene hari ibibazo cyane byo kuronka ibikoresho nk'ibyo kwikingira ku vyerekeye nk'uburundi mubona ari kiye cokorwa
nico gituma twateye akamo itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu kugira uburundi bwitegure kugira abarundi bitegure turazi ko ari ubukene bwinshi arico gituma uburundi tutareba gutabaza amakungu ibihugu bigafasha mu kurungikana cyane cyane ibikoresho n'imiti ikenewe kugira bashobore gupima abantu benshi na cyane cyane bimwe bita respirateri bifasha abarwayi guhumeka hanyuma rero no gukingira bifuka ku munwa bagatera akama amakungu agafasha na cyane cyane rero abarundi bakarengera ibibatandukanya byose bakumva yuko batewe ari urugamba batazarwanira hamwe mbere binashobotse ibikoresho bimwe bimwe mu biri gufuka ku munwa bakabikorera mu burundi yego mu kurangiza muri make tugarutse kuri ibyo by'amatora amatora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu mu gihe uwo mugera uriko urabica bigacika ku isi washitse no mu burundi ku bwanyu ku byerekeye umuhari wanyu map burundi buhire mubona ayo matora yo kwigizwayo mubibona gute muri make ikihutirwa cyane ni uko abarundi baje hamwe bakagwanya ico kiza bya politike bakabyigiza inyuma bakabihagarika kuko ntibishoboka ko amatora igihugu kiri nko mu ngwano ni ingwano abantu bose bateza kurwana hanyuma rero ivyo rero abanyapolitiki bo kwicara hamwe bakiga neza ingene ingingo zofatwa ku bijanye n'amatora bakavyumvikana murazi neza ko mu kirundi ibintu nk'ivyo bishitse abarundi barayaga hanyuma bagatora umutu urashe ariko navuga yuko ikihutirwa ni uko abarundi barengera amacakubiri yose ariho bakagwanya ico kiza bagatorera umuti n'ibibazo byose bihanze uburundi biciye mu biganiro murakoze cyane turabashimiye yari libera ntibashira kandi umuvugizi umuhari w'ibikorwa nkundagihugu map burundi buhire mwikete bandikiye abakandida bazo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu burundi ku bijanye n'ikiza c'umugera wa korona cyamaze gushika mu burundi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe kudutumira
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byodufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ishyirahamwe umucyo fondasiyo rifite icyicaro mu bwongereza rirahamagarira abanyarwanda gutanga inkunga yo kugoboka abari mu rwanda babuze aho bakura amaramuko kubera virusi ya korona aganira n'ijwi ry'amerika umwe mu bashinze umucyo fondasiyo giselle perosi yavuze ko iyo mpuruza yitabiriwe neza ku buryo mu ijoro rimwe gusa habonetse amafaranga ageze ku bihumbi magana atanu y'amanyarwanda giselle perosi yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana giselle perosi murakaza neza ku ijwi ry'amerika mwakoze mwiriwe mwiriweho neza muraho none iriya mpuruza yanyu yo gufasha yakirwa ite yakiriwe neza n'aba diaspora ba- bo mu bwongereza ba london twese twabyumvishije nk'uko abandi bantu bose bari kubyumva duhitamo nyine eh, kwishyira hamwe mu rwanda aho abo mufasha bamaze kumva yuko mwatangiye kubafasha nabo babyakiriye nk'uko nguko babyakiriye neza cyane bumvaga bari- batangiye kwiheba ariko eh, ubu ngubu twababwiye yuko ubufasha buri mu nzira eh, bumva ko bafite bafite morale zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo kino kiza cya korona gishobore gukumirwa vuba za leta hirya no hino dushyizemo na leta y'u rwanda zafashe ingamba zo kugira ngo zibuze abaturage kujya hanze guhurira hamwe wowe urabivugaho iki ndabyumva ko ari ibintu bikomeye bari mu, mu, muri um, aya ni amateka akomeye abantu bose birakomeye kuguma mu nzu ntacyo ufite waragikuraga hanze umuntu akubwira ko utagomba gusohoka ariko ni muri izo mpamvu zo gutuma nyine ngo icyorezo bagihagarike niyo mpamvu abantu bose bagomba kuguma mu nzu n'aho turi hano tugomba kuguma mu nzu ariko guverinoma iri gukora ibishobotse byose ngo abo bantu batishoboye ibiryo bibagereho bagume mu rugo ba- bashobore kurya natwe rero natwe dushaka gu- gufasha aba- abantu ba- ba diaspora bo mu mucyo foundation abamambure bose turabyumva ko ari ikibazo ariko niko bigomba kumera abantu bagomba kuguma mu nzu none se iriya mfashanyo murimo mu- mukusanya abo muyiteganyirije izabageraho gute ubu ngubu abantu bose badufasha abari eh, kwitanga abanyamuryango abamambure bashoboye kwitanga barabitugezaho eh, kuri transfer bancaire hanyuma natwe tukazabagezaho abo ngabo mu rwanda nabo kuri transfer Eh, dukoresha icyo icyitwa world remit ariyo eh, money transfer i- ijya direct kuri mobile y'umuntu kandi tukaba dufite umumambo wacu mu rwanda ubidufashamo yitwa alphonsine mukayiranga niwe uri- uduhagariye mbese tuzohereza ayo mafaranga akayadisitiribiyu uwo mugiraneza ubafasha mu rwanda gutanga iyo mfashanyo ah, mu rwego rwo kwirinda ikiza cya korona agenda akomanga kuri buri rugo ahereza buri wese abigenza gute kugira ngo nawe ashobore kwirinda Eh, ibyo ni ikibazo cyiza cyane ntabwo ashobora gusohoka Eh, nari nibagiwe no kuvuga ko akorana n'umurenge umurenge eh, wa kicukiro eh, na remera eh, ari iri muri gasabo niyo if- isho- ishobora kuidentifya abo bantu abo ari bo ikamenya ngo ah, mbese abakeneye ubwo bushobozi ni bande urumva abicisha muri abo ngabo bo ku murenge noneho we akadisitiriba kuri mobile money bamaze kumubwira ati abangaba nibo bakeneye ubu- ubu- mbese ubu- eh, ubu bufasha icyo gihe rero adisitiriba kuri mobile money biremerewe kugeza amagingo aya yuko umuntu asohoka akajya guhaha urumva iyo umuntu rero amaze kuyabona kuri mobile money ashobora kujya kuri butike agahaha agahahira umuryango mwatubwira muri makeya niba hari akantu kabagezeho kugira ngo gahishurire eh, abumva ijwi ry'amerika katugezeho cyane Eh, kandi ndabashimira cyane cyane n'umutima wanjye wose abashoboye kudufasha n'abarimo kudufasha ni ibintu bitabiriye mu ijoro rimwe nk'umukofawunda wacu wundi pascaline nzigamasabo niwe rwose nawe wabashyize hamwe yaraye ijoro navuga ko yaraye ijoro akora ari kuri watsapu yoganiza ibyo byose nawe ndamushimira cyane ndabashimira ndabashimira twamaze kuyabona ariko turashaka n'ayandi ntabwo biri burangirire aha ndumva ko dushobora no gusaba abandi bose abatwumva ubungubu kuri voice of america yaba abatwumva abareba ubishoboye adufashe information ndaza kuzitanga ziraba hari na information diary ziri kuri website uko wadufasha ariko ndaza no gutanga n'izindi ari direct cyangwa nanjye ukangeraho gisele pelosi ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye ijwi ry'amerika namwe murakoze cyane ikiganiro kirambuye mushobora kuza gikurikira ku ijwi rya amerika muri gahunda zacu zitaha ndetse no kuri facebook ejo muri videwo ni naho muzamenya uko mushobora gutanga inkunga yo gufasha ababuze amikoro kubera virusi ya korona urunani kopa bibiri makumyabiri ruhuriyemo imigambwe umunani rurahamagarira abanywanyi barwo kuzahundagaza amajwi ku mukandida wa cndd fdd mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu burundi inkuru y'ijwi ry'amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo murayisomerwa na mugenzi wacu desire atungimana ari kigali mu rwanda inyuma y'aho umugwi seni utangarije ko abakandida indwi aribo bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mu matora y'igenekezo rya mirongo ibiri mu kwezi kwa gatanu uno mwaka imigambwe n'inani biriko biratangaza abazoshigikira urunani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ruhurikiyemo imigambwe umunani rwashikirije kuri uno wa gatatu uwo ruhamagarira abanywanyi bago kuzoha amajwi imigambwe ihurikiye mu runani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariyo radebu piebu kadefdede pempe florina pl perpe inkinzo yiteguriye yose hamwe gutora general major evariste ndayishimiye yashyizwe imbere kuzoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri jean dodier mutabazi arongoye urunani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ntiyashimye kwishura ibibazo by'abamenyeshamakuru ariko mu itangazo umunyapolitike yashyize ahabona yasiguye icyatumye muri urwo runani bafata ingingo yo gushyigikira umukandida wa sendede fdd tumaze kwihweza umwidondoro n'icumwe wese yamaze muri abo indwi mu bikorwa bya politike baranguye no mu kazi twisunze ibyifuzo by'abenegihugu mu gisata cy'imibano mu butunzi na politike ku burundi twisunze kandi ko inzego zo mu makomine mu ntara no ku rwego rw'igihugu umugambi umwe umwe wese uhurikiye mu runani kopa abo bazokwitoza twisunze ubushobozi intumbero n'icumwe wese yamariye abarundi muri abo bahiganwa hanyuma y'ibyo byose tumaze kwihweza iby'umwe muri abo ndwi bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu tukongera kandi tukisunga kandi ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi ryerekana igihagararo cy'umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo ya mirongo icyenda na gatandatu ko umukuru w'igihugu ari we nkinzo y'intahe y'ukwikukira no gukingira imbibe z'igihugu byumvikana ko afise uruhara ntangere ku nyungu n'iz'umutekano w'igihugu urunani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko rumenyesha ko imigambwe iruhurikiyemwo izoja mu yandi matora yigenga jean dodier mutabazi arurongoye afise akamatera abanywanyi b'iyo migambwe ku bijanye n'ingingo urwo runani rwafashe ku vyerekeye amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine imigambwe ihurikiye mu runani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri izokwiyamamariza abashizwe imbere n'iyo migambwe imigambwe ihurikiye mu runani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ihamagariye abanywanyi bayo bose abakunzi n'abazoyitora bose kuzokubahiriza ibi dushyizweko umukono kuri uyu wa mbere ndamukiza ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urunani kopa sigo rwonyene rumaze gutangaza ko zoshigikira umukandida wa sndfdd mu matora y'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye arashyigikiwe kandi n'imigambwe fnr na sangwe pader indongozi z'iyo migambwe ziherutse nazo nyene guhamagarira abanywanyi bayo kuzohunda amajwi uwo umugambwe uri ku butegetsi washize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu burundi abaturage b'abakongomani batuye muri teritwari ya uvira iri mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika abafungiye imihanda ihuza uvira na fizi bigatuma bamwe mu bagenzi bakoresha amato kugira ngo bambuke umuhanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira abagenzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha ibarabara rya gatanu ryo bakunze kwita rute nationale nimero 5 riva uvira rigana ifizi no mu ntara ya manyema bahamye yuko amazi y'ikiyaga cya tanganyika bafungiye umuhanda aho biba ngombwa yuko bamwe mu bagenzi banyura mu mato abandi nabo bakambura ibirato bagakunja amapantaro kugira ngo bambuke ayo mazi yafunze ibarabara rya ruwanga kashogo matiyasi iwe n'abandi bagenzi twabasanze muri ruwanga bagiye mu mujyi wa baraka batwiganira ingorane bari guhura nazo kubera iri barabara tushaka guverinoma vrema nabo baze barebe ibintu byabaye hano ibarabara ryose girapfuye kuva uvira ugiye baraka ni amasaha menga amasaha icumi n'arindwi uvuye uvira saa moya urashyika baraka iyindi saa moya kubera ndabarabara ibarabara ryose yuzuye amazi imazi ya tanganika yavuye mu tanganika noneho yafashe imisozi y'ibarabara yafunze ibarabara ryose murebe mwese amato noneho niyo asigaye ashoje abantu mu ibarabara murabibona muri monde nzima muri afurike murabibona uko ubwato busoza abantu mu ibarabara noneho ni ikibazo turonse abantu barishyura amatakisi kuri fonere abamotari barariha amatakisi buri munsi buri munsi n'amatakisi none ayo mafaranga azagenda hehe abantu bafuye n'inzara kuri baraka teritwari ya fizi ifishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara uvira hejuru y'iyi ngorane twaronse none imitogari iraca hehe n'imodokari y'amaonji ifisha abantu icumi ni ngombwa bururuke mu y'amazi batambukane amaguru cyangwa binjire mu bwato ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari none ibyo bintu turashika hehe ku bwayo eustashi ahamya yuko uku gutembera kw'amazi y'ikiyaga cya tanganyika muri iri barabara bigira ingaruka kuri za moto zabo iri barabara rihuza uvira na baraka riracugora rira dutesheje cyane abamotari mugenda tumugenda dusuguma amamoto abantu bakururuka bakajya mu mitumbu imoto zacu uri mu kugenda zikajya zinywa amazi nturi burengane uca uvaho ku ibarabara rya uvira ugana uva baraka ugana umanuka buvira ibarabara imoto uca ugenda urasuguma gushyika kuri buvira kubera amazi yabaye imoto iba yanyoye amazi bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda na murongwe zari zisanzwe zikoresha iri barabara rya uvira baraka bahamya yuko ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereye kubera gusenyuka kw'iri barabara twebwe turabona ko tugeramiwe bivanye n'ibidandazwa kuba byaduze cyane rwose ku by'ukuri turabayeho nabi ibidandazwa byose byaduze guhera ku muceri ibiharage ndetse n'utuboga two mu isoko amavuta byose umunyu byose n'udutore twagugwa amajana abiri ubu twagiye ku mafaranga amajana atanu igitunguru cyagugwa ijana kigeze ku mafaranga amajana abiri hasani patrick ni umuyobozi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu muri uvira asaba leta kubakorera ibarabara kuko bafite impungenge zo gukoresha inzira y'amazi bitewe n'uko imizigo yabo ikunze kubura ndetse hari n'amato ajya arohama mu kiyaga cya tanganyika umuyobozi wa teritwari ya uvira alexi rashidi kasangala avugana n'ijwi ry'amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko iki kibazo cy'amazi ya tanganyika yinjiye mu ibarabara ari ingorabahizi kuko usibye ibarabara amazi y'iki kiyaga yasenye n'amazu y'abaturage ndetse n'amwe mu masoko ya uvira kubera gupfa kw'iri barabara usanga bamwe mu baturage bakoresha ubwato bwihuta ubwo bakunze kwita kano rapide bava uvira bagana baraka aho kugira ngo banyure muri iri barabara rya gatanu iryo bakunze kwita rute nationale nimero 5 ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika ndetse n'amazi y'imvura n'ay'imigezi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara kivu y'epfo inshuti mwari muduteze amatwi ndabashimira cyane kuba mwahisemo gukurikira radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bagize uruhare mu kuyategura no kuyabagezaho uwashyize hamwe aya makuru ni fatuma karara animasi ibiganiro byari bihagarariwe na edi rwema kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi mbashimire rero nongera kubararikira ibindi biganiro byacu tubifurije mwese amahoro n'ubuzima buzira umuze no kubasha guhangana n'iki cyorezo cya virusi ya korona twese hamwe tuzayitsinda